Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Gama raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabattamu ooltan guyyaan har'aa roobii muddee 12 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenneen erga labsiin yeroo muddamsaa labsame as hidhattoota shanee kan ittiin jedhe kuma lamaa ol Oromiyaa keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jedha. Marii guutuu biyyaa gaggeessuuf qophii gaggeeffamaa jiru kan ilaallateen immoo dirree deemokiraasii keessatti itti deebina. As Yuunaayitid Isteets keessatti filannoof sagalee kennuu kan ilaaleen falmii jiru irrattis ka jennu qabna. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisuus abbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taamree Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf immoo gara tuujubeetti dabarra.
Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo hoogganoota TPLF duraanii dabalatee hoogganoota paartilee siyaasaa kanneen biroo hidhaadhaa gadhiisaman hooggana biyyattii sadarkaa adda addaa waliin mari'atamee waliigalteen erga raga'amee booda jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa laggasa tulluu tuuta oduuf ibsa kennaniin akka hangi tokko dubbatanitti murtiin kun namoota dhuunfaa kan mootummaa keessa jiran tokko tokkoon kan murtaa'e miti jechuun ibsaniiru pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden muummicha ministeera abiy ahmed namoota hidhamtoota ta'an beekamoo hidhaadhaa gadhiisuu isaanii galateeffataniiru haa ta'u malee hoogganoonni tplf duraanii hidhaadhaa gadhiisamuun namoota siyaasaa itoophiyaa keessa jiraniin mormiin isa dhaqqabee jira. mootummaan dantaa biyyoolessaa waliin kan wal rukutu murtee kamiyyuu akka hin murteessine uummatichi akka hubatu obbo Laggasan gaafataniiru jechuudhaan keenadee abaata gabaaseera. konkolaataa nagaa eegumsaa mootummaa gara buufata xayyaara maqdishootti imalaa ture irratti balaa boombii of wareegaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni kudhan du'u kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbataniiru shofeerri taaksii. haala isaa ijaan argan adannuur akka jedhanitti dho'iinsa gurra duuchu dhaga'uu isaaniif aara samiitti ol ka'u arguu isaanii akkasumas fiilsaaleef konkolaataan daandiirra turan manca'uu isaanii dubbatan dho'iinsa sanaan keenyan mana nyaataa naannoo jiruuf guutuun manaa diigamuuf reeffa namoota shanii argeeraa jechuudhaan namni ijaan argan kabiroon osmaan saalaa jedhaman raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru haleellaan sun kan raawwate keellaa sakatta'aa akkaan eegamuuf daandii gara buufata xayyaaraatti geessu cinaatti. ittaanaa kantiibaan maqdishoo alii yaaree alii akka jedhanitti ibsa itti dabalaa kennuu baatanis haleellaa har'aarraa ooluu isaanii dubbataniiru haleellaa sanarraa ooleen jira yoo xiqqaate namoonni kudhan du'uu isaanii mirkaneessuu nan danda'a gara booda ibsa itti dabalaa ni kenninaa jedhan aliin maddeen mootummaatti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan sun qabeenyaa kaampanii nagaa eegumsa dhuunfaa yoo ta'u gareen ittiin deemaa turan eenyuun akka ta'an battalaan ibsamne kanneen ijaan argan kabiroon akka jedhanitti konkolaataan tokkummaa mootummoota karaa sana darbaa ture qiyyaafata haleellaa of wareegaa fakkaataa jedhan bu'uursaan tajaajila ambulaansii amiin jedhamu abdulqaadir adan akka jedhanitti gareen isaanii yoo xiqqaate reeffa namoota saddeetiif kanneen miidhaan irra ga'e sagal deddeebisaa turan. haleellaa sanaaf gareen alshabaab itti gaafatama fudhachuudhaan konkolaataa aangawoota mootummaa soomaaliyaaf kan alaa baatanii deeman irratti fuulleffachuu dubbate eembasiin yuunaayitid isteetsi kan maqdishoo keessaa haleellaa sana balaaleffatee jira yuunaayitid isteetsi haleellaa shororkeessotaa kan maqdishoo keessaa cimsitee ni balaaleffatti jechuudhaan maatii namoota duraa miidhamaniif gadda nutti dhaga'ame ni ibsinaa jechuudhaan eembasichi ergaa tuwitarii barreesseen beeksiseera. haleellaa roobii har'aa kun kan dhaga'ame hoogganoonni soomaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo biyyattii yeroon itti geggeessamu beeksisanii guyyaa tokko booda kan dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raashaaf neetoon muddama daangaa yuukireeniif raashaarraa jiru xiqqeessuu mala danda'amu irratti marii geggeessuuf roobii har'aa biraasels keessatti wal arguuf jiru neetoon loltoonni raashaa naannoo daangaatti walitti qabamuun nageenya awurooppaa miidhaa jechuun morme. raashaan gamasheen kan gamtaa biyyoota soddomaa qabu neetoon babal'achuu laalchisee wabii nageenyaa kan barbaaddu yoo ta'u biyyoonni daangaa ishee irra jiran kan akka yuukireen bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'uu ibsitee jirti. neetootti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi kan ta'an juuliyaan ismiis marii har'aa durtuu ta'uudhuuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu iftoominni jiraachuu to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudhaa jedhanii jiran ismiis yuunaayitid isteetsi michummaa isheen yuukireen waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa kanaaf michoonni neetoo. weerara raashaa itti dabalaa ittisuuf qophiidhaa jedhan raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e gura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya kireemliiniif ibsinee jirraa jedhan ismiis akka waltaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedha haleellaa raashaan yuukireen keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofne jirra jedhaniiru walga'iin roobii har'aa dippiloomaatota yuunaayitid isteetsiif kan awurooppaa kallattiidhaan aangawoota raashaa waliin haala yuukireen waliin jiru ilaalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati dhaaba nageenyaaf walta'iinsa awurooppaallee kamisa borii viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. roobii har'aa abbunichi kaatolika roomaa poop firaansis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessotaa hojiitti bobba'u yookaan waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Firaansis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abbichi kun waa suukanneessaadha jedhan. Jaarmeen hojjettootaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe baheen lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100f miliyoona 60 dabale. Jaarmiichi jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii yuuniseef waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti innaa weerarri koovid 19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabate kan kana dura turetti gad deebi'ee jiraa jedha mootummoonni. namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan as waashintan diisii irraa ka darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan naannoo oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenne irratti erga labsii yeroo muddamaa labsame as. hidhattoonni shanee ittiin jedhe kuma lamaa ol naannicha keessa socho'aatuu jiranii tarkaanfiin irratti fudhatameera jedheera. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattoonni dhibbaan lakkaa'aman ammoo gama abbootii gadaatiin harka isaanii kennataa jiru jechuun ibsan. Dhimma kanarratti kan mootummaan shanee jedhee isaan waamuu fi kan ofii isaanii waraana bilisummaa Oromooti ofiin jedhanirra hanga ammaatti wanti dhaga'ame hin jiru. gama biraan obbo Haayiluu Addunyaa godinaalee garaa garaa keessa namoota sababaa balaa uumamaaf namtolcheen qe'ee isaaniirraa buqqaaniif gargaarsi taasifamaa kan jiru ta'uu dubbataniiru. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa nu ergee kunoo.
Mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaazexeessitootaaf dhimmoota garaagaraa irratti ibsa kennee jira. Gama nageenyaatiin nageenya naannoo Oromiyaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa kabachiisuuf tarkaanfii fudhatameen hidhattoota mootummaan shanee jedheetti waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoofiin jedhanii of waaman kumaatamaan lakkaa'aman irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun ibseera. Muddee kudha jaha hanga muddee soddoma bara kuma lamaa fi kudha afuriitti naannoo Oromiyaa keessa kan socho'an hidhattoota dhibba saddeetii fi torbaatamii jaha irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuudhaan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsanii jiru.
Humna shoror keessaa qabeenyaa fi jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti immoo tarkaanfii keessa deebiin qabne qaamoleen nageenyaa fudhachuu irratti argamu jechuudha. Torban lama keessatti qofa gareen shoror keessaa dhibba saddeetiif torbaatamii jaha ta'u tarkaanfiin keessa deebiin qabne irratti fudhatamee jira jechuudha. Amma ammaatti erga labsiin yeroo ariifachiisaa labsame asitti humnoota shororkeessaa miseensotaa fi hidhattoonni isaanii kuma lamaaf dhibba afuriif soddomii sagal irratti tarkaanfiin fudhatameera jechaadha. Kana qofa otoo hin ta'in miseensonni dhibbaan lakkaa'aman harka kennatanii jiru. Kaan immoo madoo fi booji'amuu danda'ee jiraachaa dhufudha. Tarkaanfii kana mootummaan naannoo Oromiyaa cimsee kan itti fufuu fi humna shoror keessaa jireenya uummataa goolaa jiru kanarratti tarkaanfii kana cimsee kan itti fudhatu ta'achaa dha.
Naannichatti carraaqqii nageenya eegsisuudhaaf taasifameen ijaarsa gaachana sirnaa jedhamuun bu'aan argameera kan jedhan obbo Haayiluun waamicha abbootiin gadaa taasisaniin dargaggoonni hedduun garee hidhattootaa keessatti makamanii turan harka kennataniirus jedhan.
Waamicha abbootii gadaa taasisaniin dargaggoonni dhibba sadii fi kudha lama ta'an harka isaanii abbootii gadaatti kennatanii gara hawaasaatti deebi'anii jiru jechaadha. Kun ammas kan jajjabeeffamu.
Dabalataan balaa uumamaa fi namtolchee naannicha keessatti mudateen lammiilee saaxilamoo ta'aniif mootummaan deeggarsa taasisaa jira kan jedhan hoogganaan kun ammatti balaa uumamaa qaqqabeen lammiilee rakkoon irra qaqqabe booranaa fi baalee bahaa akkasumas bakkeewwan garaagaraatti deeggarsi taasisamaa akka jiru eeraniiru.
Godinaalee Oromiyaa boorana baalee bahaa gammoojjii harargee lamman keessatti hir'ina roobaarraan kan ka'e namoonni rakkoodhaaf saaxilamanii jiru jechaadha. Kana qolachuudhaaf mootummaan deeggarsa adda addaa kennaa jira. Namoonni deeggarsa barbaadan baalee bahaa keessatti kuma dhibba lamaa kuma shantamii tokko dhibba ja'aaf jaatamii lama yoo ta'an boorana keessatti dhibba tokkoof soddomii ja'a sababa hongee kanaan rakkoof saaxilamanii jiru. Deeggarsa adda addaas mootummaan taasisaa jira jechaadha boorana qofaaf midhaan deeggarsaa gosa adda addaa kuntaala kuma dhibba tokkoof kuma digdamii shaniif dhibba jahaaf saddeet deeggarsa taasisnee jira. Deeggarsi kun kan taasifame humna mootummaa naannoo fi kan federaalaatiin yeroo ta'u baalee bahaattis akkasuma midhaan kuntaala kuma digdamii sadii fi shantama deeggarsi taasifamee jira. Kun kan idileedhaan deeggaraman hin dabalatu jecha dhiyeessi bishaanii namaa fi looniif dhiyeessuudhaaf boottee ramannee bishaan deddeebisuu irratti argamu. godina booranaatti boottee bishaan deddeebisan soddomii saddeet bishaan deddeebisuu irratti argamu baalee bahaa irratti akkasuma saba hongeetiin hir'ina uumameen bootteen kudha afur hojii irratti argama kun gahaa miti rakkoo uumamee amma jiru wajjiniin gahaa miti nyaata beelladaas akkasuma dhiyeessuu irratti argama nyaata beelladaa hanga ammaatti beelii kuma dhibba sadiif kuma afurtamii afuriif dhibba sagaliif afur dhiyeessinee jira jechaadha naannoo hongeedhaan hubaman kanatti jechaadha kun humna qabnuun deeggarsa taasisuu irratti argamna.
Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota irratti tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan kan ibsa irratti waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan of waaman mootummaan hidhattoota shanii kan ittiin jedhu hooggansa isaanii irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kutaaleen Yuunaayitid Isteets seera mirga sagalee kennuuf jiru haala daangessu hojiirra akka hin oolchine gochuuf pireezidaant Joo Baayiden dhiibbaa gochaa akka jiran yoo ta'u mirgi sagalee kennuu safuu Ameerikaa hundee waan ta'eef caalaatti eegumsi ta'uufi qabaa jedhu mormitoonni isaanii riippaabilikaanonni immoo filannoo irratti shira gaggeeffamu ittisuuf jecha kutaaleen biyyattii seerri fooyyeffamuu qaba jechuudhaan deeggarsa gaafataa jiran. seera ilaalchi siyaasaa addaan qoode keessatti pireezidaan baayiden aangoo fi gargaaramuudhaan filannoon gaggeeffamu federaalli akka laaluu qabu filannoo pireezidaantummaa bara 2020 booda danqaa hedduu ture jedhan kibxata kaleessaa atlaantaa irraa kan dubbatan baayiden seera lama filannoof lafa kaa'an.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice?
Dimookiraasii caalaa bulchiisa nam tokkoo qofaan geggeeffamuu filannaa? Ifa moo gaaddidduu? Haqa qabaachuu moo haqa dhabuu? Isa kan filanna. Iddoon dhaabadhe nan beeka. Dhiibbaaf karaan kennu. Irraafamu. Diinota laaf keessaa duratti mirga sagalee kennuuf dimookiraasii keenyaaf nan dhaabadha.
Gaaffiin jiru jedhan baayiden. seenati yuunaayitid isteets eessa dhaabbatee jira akka jedhu waggaa darbe yoo xiqqaate kutaaleen yuunaayitid isteets kudha sagal seera sagalee kennuu ugguru raggaasisan jedha waaltaan haqaa birenaan kan yuunivarsitii niw yoork pireezidaanti baayiden seera sagalee kennuu kan bara kudha sagal jaatamii shan ba'e xiqqoo fooyyessuun hojiirra akka oolu fedhan kanaaf kutaalee namni sagalee akka hin laanne ittisuuf yaalan mootummaan federaalaa too'achuu danda'uu qabaa jedhu baayiden falmii dhiyeessaniin falmii isaanii kanas joorjiyaa keessatti kadhiyeessa yoo ta'u iddoon kun kutaalee hanga tokko kan tiraamp filannoo gaggeeffame keessatti shirri keessatti hojjetameera jedhan keessaa tokko yoo ta'u ragaan argame garuu hin jiru bara 2020 filannoo gaggeeffame keessatti shirri hojjetameera jechuudhaan tiraamp ega labsanii booda falmii hatattamaa tureen amajjii ja'a bara 2021 mana maree yuunaayitid isteets irratti haleellaan hokkaraan guutame akka gaggeeffamu taasise. kunis seera tumtoonni pireezidaan baayiden injifachuu isaanii akka mirkaneessineef ittisuuf ture garuu jedhan jaan frontier inistitiyuutii ameerikan intarpiraayiz irraa qabsoo gaara dhiibuutti ta'ee jedhaniiru.
is still a pretty broad based set of changes that would apply everywhere nationally that would overrule the states. Um, and there's lots of enthusiasm on the Democratic side.
ammallee jijjiirama hundee bal'aa qabu kan iddoo hundumaatti akka biyyaatti hojiirra ooluu qabu kan kutaalee to'atu ta'uu qaba kanaafuu gama diimokraatotaa haga tokko biraa fedhi hedduutu jira sababaan isaas waliigalatti dhimma kanatti amanu
hangi tokko immoo amajjii ja'a haala uumamee fi dhimmootii biroon jijjiiramni akka barbaachisu isaan kakaase gama riippaabilikaanotaan garuu deeggarsi hin jiru jedhaniiru miseensonni paartii tiraamp harka caalaan seera kana morman miseensonni paartii tiraamp harka caalaan namni akka sagalee hin kennine dhorkine otoo hin taane filannoo irratti shira hojjetamu ittisuuf jecha kana goone jechuun falmu.
It appears as if the majority leader is hell bent to try to break the Senate. Uh, his argument is that somehow state legislatures across the country are busily.
hoogganaan sagalee yayyabaa seneetii cabsuu yaaluudhaaf kan murate fakkaata falmiin inni dhiyeessu seeratumtoonni kutaalee akka guutummaa biyyattii namoonni sagalee kennuun rakkoo akkatti ta'u gochuudhaaf hojjetaa jiru ka jedhu kun ameerikaa keessatti hojiirran oolu kanneen waa'ee mirga sagalee kennuuf qabsaa'an akka jedhanitti seera haaraa sagalee kennuuf ba'e kun loogii akka qabu ragaan agarsiisu jira jedhu. Dirree Dimookiraasii. Rakkoo siyaasaaf diinagdee yeroo dheeraaf Itoophiyaa keessa turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti hayyoonni siyaasaa dhaabileen siyaasaa adda addaa biyyattii keessa socho'an qaamoleen siivikii ka biyya keessaa fi idil addunyaa mariin biyyoolessaa yoo gaggeeffame furmaata akka ta'e dheeraa turaniiru. Yeroo ammaa kanatti mariin biyyoolessaa hunda galeessa ta'e akka gaggeeffamuuf mootummaan Itoophiyaa koomishina of danda'een akka gaggeeffamu karaa mana maree bakka bu'oota uummataa raggaasisee filannoon miseensota koomishinii kanaaf uummatarraa eeruu fudhachaa jira. marii biyyoolessaa hunda galeessa kanarratti eenyufaatu hirmaataa inni jedhu ammallee qulqullaa'ee hin beekamne wal falmisiisaadhas mitikkuu fiqaaduu dhimma marii biyyoolessaa kanarratti dhaabilee siyaasaa fi hayyoota siyaasaa dubbisuun waan qopheesse qabaa kunoo.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf gaggeessummaa koomishinii of danda'een akka taasifamuuf miseensota koomishinii kanaaf uummanni biyyattii eeruu akka kennuuf manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen beeksisuun isaanii yaadatama. Dhaabni siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo yeroo baay'ee mariin biyyaalessaa furmaata waldhabdee siyaasa Itoophiyaa ta'uu akka qabu irra deddeebbiin kaasaa ture. Dhiyeenya kana miseensonnii fi hooggantoonni isaa mana hidhaa turan gama mootummaan himannaan isaanii addaan cituun gadi lakkifamaniiru. Hiikamuu hooggantootaa fi miseensota keessaniin booda marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti hirmaachuuf qophii akkamii qabdu jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira koongirensii federaalawaa Oromoo gidduu galeessaa obbo Xurune Gamtaa koreen hojii raawwachiiftuu dhaaba isaanii yaa'ii ta'e kan murteessu ta'a jechuun deebisu.
Dhugaa dubbachuudhaaf marii kana irratti hirmaachuudhaaf ammallee murtee keenya isa dhumaarra hin geenye.
Itti dabaluunis mariin biyyaalessaa kun koomishinii of danda'een akka gaggeeffamu ni taasifama jedhamus itti waamamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataaf jedhamuun isaa loogiirraa hagam bilisa ta'a kan jedhu irratti shakkii qabna jechuun dubbata obbo Xurunen.
Haala amma itti adeemamaa jiruun koomishiniin hin hundeeffamaa. Koomishiniin kun paarlaamaa yookaan immoo mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa jalatti geggeeffamaa. Mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa kun immoo paartii aangoorra jiruun kan guutamedha. Kanaaf ammam bilisa ta'aniitu filannoo namoota kanaa geggeessu kan jedhus gaaffii keenya.
Dhaaba siyaasaa Izeemaarraa dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan obbo Yashiwaas Asaffaa marii biyyaalessaa hunda galeessa taasisuuf ammumarraa kaasee adeemsa isaarratti dhiibbaa kamirraayyuu bilisa akka ta'u barbaannaa jechuun ibsu.
ሁሉንም የፖለቲካ አስተሳሰቦች ያካተተ የሁለት የሶስት አመት ብቻ ሳይሆን የሰላሳ የአርባ አመት ilaalcha siyaasaa hundaa kan hammatee fi garaagarummaa siyaasaa waggaa lama sadii qofa otoo hin taane garaagarummaa siyaasaa waggootan soddomaa fi afurtamaa oliif turan karaa marii akka hiikamu barbaanna kana gochuufis adeemsisaa loogii kamirraayyuu bilisaa fi hammataa akka ta'u dhaaba biyya bulchaa jirus ta'e dhaabni siyaasaa kamiyyuu dhiibbaa akka irratti taasisu hin feenu.
ፍጹም በነጻነት የሚሰራ ተቋም የሚያከናውነው እንዲሆን እንፈልጋለን በኛ በኩል።
dhaaba siyaasaa aranaa tigraay irraa yaada isaanii sagalee ameerikaaf kan kennan obbo gooyitom tsaggaa'ee mariin biyyaalessaa jedhamu taasifamuun gaariidha garuu dursa qaamoleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran waraana dhaabanii gara mariitti dhufuu qabu jechuun ibsu መጀመሪያ ውጊያው የሚቆምበት jalqabaa wal waraansi dhaabbachuu qaba uummanni qe'ee isaa irraa akka buqqa'u kan taasisan qabeenya akka badu kan taasisan dhaabbachuu qabu yoo kun jalqabarraa hin taane mariis jedhame araaras jedhame naannee jechuma.
ዞሮ ዞሮ ታረቅን ብንልም አልታረቅንም ማለት ነው።
Obbo Ahmed Mohaammed dhaabaa adda bilisa baasaa Ogaaden irraa akka jedhanitti dhaabni keenya yeroo garaagaraatti mariin rakkoo siyaasa Itoophiyaaf furmaata ta'uu ifoomsaa turreerra. Kanattis amanna. Garuu akkuma filannoo yeroo darbe mariin kunis fakkeessaaf kan taasifamu yoo ta'e rakkoo biyyattii mudatee jiru caalaatti hammeessuu mala jedhan.
ከመጀመሪያው አገሪቷ ቀውስ እንደገባችው እንደገለጽ ነው። አገሪቷ የሚያስፈልጋት ብሔራዊ መግባባትና ውይይት ነው።
jalqabumarraa akka ibsuuf yaalletti biyyattiin rakkoo keessa galtee jirtuuf kan barbaachisu marii fi waliigaltee biyyaalessaati. Nuti marichaaf qophoofneerra. Miseensota koomishinichaa kudha tokko ajandaawwan marii irratti tokko tokkoon yoo seeraan qophaa'e waan gaariidha jennee amanna. Garuu karaa filannoon yeroo darbe gaggeeffame mariin kunis kan gaggeeffamu yoo ta'e biyyattii daandiin malletti geessu mala.
Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan digirii isaanii sadaffaaf qorannoo gaggeessaa kan jiran obbo Shimallis Haayiluu saayinsii siyaasaa keessatti dhibdeen siyaasaa kamiyyuu dhumni isaa mariidha. Biyyoonni addunyaa hedduus dhibdee isaanii karaa marii biyyaalessaa furataniiru. Kan Itoophiyaas karaa kanaa akka furamu himu.
marii biyyoolessaa yeroo jennu bifa garaagaraatiin lafa kaamu biyyoonni garaagaraa bifa adda addaatiin kan ka'an marii biyyoolessaa jedhu waliigaltee biyyoolessaa jedhu bifoota adda addaatiin kan ta'amu kanaafuu biyyoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii adeemsa kana atteensi godhaniiru biyyoota miidilistii olaalle fakkeenyaaf yeruma dhiyoo arab ispiriingii booda biyyoonni miidilistii jiran baay'een isaanii marii biyyoolessaa garaagaraa gaggeessaniiru kana keessatti waan akka tunijiyaa oromoos hamma ta'e itti galma geechatti jedhama. Libaanoon biyyoonni garaagaraa gaggeessaniiru garuu akkuma waliigalaatti absoluutili biyyi bifa walfakkaataadhaan marii biyyoolessaa gaggeessee guutumaan guututti wanna barbaadamurra ga'an jiraachuu danda'u.
Haala qabatamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun qaamolee mootummaa walii wal waraanaa jiran jiru. Marii biyyaalessaa kana akkamiin hirmaatuun gaaffii namoota baay'eeti. Dhimma kanarratti dhaaba siyaasaa Koongirensii Federaalawaa Oromoorraa obbo Xuruunee Gamtaa akkas jechuun ibsu.
Kafaa'oon biyya kana keessatti mootummaan ala eenyumtuu qawwee qabaatee akka biyya keessa deemu akka hawaasa keessa deemu fedhii hin qabnu garuu biyya diimookiraasiin hin jirre keessatti biyya mootummaan sabaaf sablammiidhaan hin filatamne keessatti waan akkanaa jiraachuu akka danda'u immoo utuun jaallatin il argina. Kanaaf sana hundumaafuu gara bal'inaan tarkaanfii itti fudhachuu barbaachisaa.
Dhaaba Izeemaarraa obbo Yashiwaas Asaffaa immoo gama keenyaan qaamnii fi ajandaan siyaasaa marii kanarraa alatti hafu akka jiraatu hin feenu. Garuu immoo eenyufaatu irratti hirmaachuu qabaa isa jedhuuf koomishinii dhaabbachuuf jiruuf osoo dhiisne gaarii ta'a jedhu.
ምንም የፖለቲካ አጀንዳ የማይካተት መኖር የለበትም።
yaadni fi ajandaan siyaasaa kamiyyuu teessoon ala ta'uu hin qabu ejjennoo jedhu qabna kanarraa kan hafe garuu eenyu faaratti hirmaatan isa jedhuuf aangoo isaa koomishinichaaf osoo kenname fedhii keenya.
obbo gooyitoom tsaggaa'ee dhaaba siyaasaa aranaa tigraay irraa dhimma kanarratti gaafatamanii akkas jechuun ibsu.
በዋናነት መታሰብ ያለበት irra caalaatti itti yaadamuu qaba jennee kan yaadnu dhaabbilee siyaasaa miseensa kaabinee keessa jiran carraa dhabaniiru jennee miti. kanneen wal waraanaa jiran irra caalaa irratti hirmaachuu qabu jenna.
Ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an obbo Shimallis Haayiluu Biyya kana keessa jijjiirama siyaasaa karaa waraanaatti itti du'ar barbaadan hin jiru. Jarri kunillee qaama kanaatti dheeyyaa dha. Maaliif ta'e waraanni kan ka'u siyaasa keessatti furmaata dhumaati. Furmaata dhumaa ta'ee namoonni muraasni ogaa kaanii dhukaasa bananii al jedhameetuma nama mobilaayiziin godhan. Rakkoo siyaasaa adeemsa siyaasaa hanqina jiruu kan ittiin uummata mobilaayiz godhan qabu jechuudha. Kanaafuu isarratti kan hojjetamu jechuudha. Mariin siyaasaa kun rakkoo san fura taanaan meeshaa dhukaasaa lafa godhee hin dhufneef sababa waan qabu natti fakkaata.
Tibba darbee gama mootummaan namoota miseensa dhaabbilee siyaasaa garaagaraa himannaa isaanii addaan kutuun mana hidhaatii lakkisuun isaa ni yaadatama. Gadhiifamuu namoota siyaasaa kanaan marii biyyaalessaa gaggeeffamuuf jiruuf abdii kenna kanneen jedhan akkuma jiran. Kanneen mariin biyyaalessaa ni taasifama jedhame kunis ija shakkiin akka ilaallu nu taasisa jechuun ibsanis ni jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman dhaaba Izeemarraa obbo Yeshiwaas Asaffaa akkas jechuun deebisu.
ቶሎ ብሎ ወደ ጽንፍ መውጣት ጥሩ አይደለም።
Nuti takkumaan fiixeetti baanee waan kun milkaa'eera hin milkoofne jechuu hin barbaannu. Sababni isaas haalli biyyi keessa jirtu ilaaluun barbaachisaadha. Nuti ofii keenya mana hidhaa turre argineerra waan ta'eedhaaf namni maaliif mana hidhaatii bahe hin jennu garuu immoo wantoonni godhaman bilisummaa dhaabbilee kan eegu ta'uu qaba. Yoo xiqqaate kan qaamoleen hojii raawwachiif tuuretti maratan ta'uu qabu. Haqarrallee ejjetamuu hin qabu. Walumaa galatti deemsichi hir'ina akka qabu ni hubanna. kun immoo waan hunda isaa zeeroo taasisaa gamaggama jedhus garuu hin qabnu.
Ogeessi siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu marii gaafa jedhamu akka waraanaa kan hin barbaanne dhabamsiisuu miti. Qaamni waliin feene yoo jiraate illee wal cinaa taa'ee dubbachuu feessisa jechuun ibsu.
Ka'umsumarraa hoolaallee marii jechuun yeroo mari'attu wantoota hin liqimsamne baay'ee liqimsiisa si dirqisiisa. Waraanarra baay'ee ulfaataadha. Waraanni garee qopheeffattee loluudha. amma dandeechee dhukaasudha. Mariin jechuun garuu nama waliin taane nama yaadan baay'ee walirraa faallaa taate qaama fedhii adda addaa qabdu wajjin teessee kennitee fudhachuu yaada. Teessee mari'achuu barbaada waan ta'eef ulfaataadha.
Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa kanarratti yaada gama dhaaba siyaasaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa irraa argachuuf taasise har'aaf naaf hin milkoofne sagantaa biraa keessatti yaada isaanii qabadhee dhiyaachuuf nan yaala. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa mitiquuf gaadu.
kan dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaati.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
yuunaayitid isteetsi hiriyoottanii fi shariikotan ishee waliin ta'uudhaan waraana raashaan daangaa yuukireen irratti qubachiisaa jirtuun walqabatee akka rakkinichi hin babal'anne raashiyaa waliin marii daran barbaachisaa ta'e taasisaa jirti. Haasaan kun marii waa'ee tarsiimoota gabaa Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa gidduu jiru. Walgahii marii dhaabbata waliigaltee Atlaantik Kaabaa yookaan Naatoo fi Raashaa akkasumas mana maree dhaabbataa ta'e kan dhaabbata nageenyaa fi waltumsaa Awurooppaa kan dabalatudha. Jalqaba marii kanaatiin dura gabaasotatti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinkan rakkina kana furuudhaa fi falli jiru dippiloomaasii qofaa jechuudhaan Yuunaayitid Isteets firoottanii fi shariikonni ishee dhimma nageenya ishee ilaalchisee sababa gaarii raashaan qabduuf himattu dhaga'uudhaa fi akka fedhii qabanii dubbatanii kunis yoo raashaan haala balaqabeessaa fi tasgabbii booressaa ta'e irraa of qusachuudhaa fi qophoofteedha jedhan. Bilinken akka jala muranii ibsanitti waraanaa fi meeshaa waraanaa heddumminaan daangaa yuukureen irratti tuuluudhaan kan rakkinicha cimsaa jiru yaada weeraraa raashaati. Yaalii weeraraa raashaan taasiftu keessaa inni kun haala isa yeroo ammaa qofa akka ta'e himanii waggoottan kurnan lama darban keessatti raashaan biyyoottan ollaa kan akka joorjiyaa, maaldoobaa fi yukureeniin keessumaa bara kuma lamaa fi kudha afurii weerara raashaan kiriimiyaa irratti raawwattee yaadachiisaniiru. Dhiibbaan amma raashaan yukureen irratti gochaa jirtu dhiibbaa yukureen qofa mitii jedhan Antooni Bilinkan. Ittiin bulmaata idilee addunyaa isa dachee Awurooppaa keessatti daangaanii fi birmadummaan biyya tokko humnaan geeddaramuu hin danda'u isa jedhu. Isa egeree biyya ofii murteessuun mirga diimokiraasii lammiilee biyya sanaa akka ta'e mirkaneesse. Isa miseensota hawaasa addunyaa mara qajeelfama walootti walitti fide. Fedhiin tolfatan sun yoo akka jiraatu hin taasifne balaa hamaatu muudachuu danda'a jedhan Bilinken. Akka ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken jedhanitti yoo Raashaan Yukureeniin weerarte ta'e Yuunaayitid Isteetsi firoottanii fi shariikonni ishee qoqqobbii diinagdee fi maallaqaa cimaa irra kaa'uu irraa kaasee tarkaanfiiwwan biroo sadarkaa kanaan duraatti hin beekamne fudhachuu jechuudhaan raashaan waan biraa akka filattu abdii qabnaa jedhan gamtaa awurooppaa dabalatee akkuma firoottan keenyaa waliin mariidhaa fi waltumsaan hojjechuudhaa fi fedhii qabnu raashaa waliinis marii waloo hiika qabeessa ta'e taasisuudhaa fi fedhii qabnu ibsaa bakkeewwan fooyya'insa itti agarsiisuu dandeenyus akka jiran amantaa qabnaa jedhan antoonii bilinkan.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
sagaleen ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 21 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.